iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda bwakeye neza inshuti bavandimwe ni eugenia mukankusi basuhuza mu rwanda ijwi ry'amerika muryumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no mu burundi no mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mudukurikira ku mirongo migufi ya short waves ikaze mwese kuri radiyo yanyu twaratohoje muri iyo myaka iheze abahaturira bari aborozi b'inka ngo barondera ubwatsi bw'izorisha naho hiyongeye ko abaca amakara uwo ni eliya bashingwa buramatari w'intara ya ruyigi mu burundi avuga imirwi y'abantu baza ku isonga mu kuba imbarutso y'umuriro wa nyakanga akaburira buri wese utazitabira kuzimya iyo miriro aho izaba yadutse ko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye imiti yiganjemo ivura malariya yari yibwe mu bubiko i bujumbura yafashwe na polisi niyerekeye abaturage ba rutsiro mu rwanda baherutse gucutswa n'umushinga usaid tuyubake wa caritas rwanda wajyaga ubafasha turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi amakuru mwayateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu oriyane itangishaka oriyane bwakeye neza bwakeye neza ejeni mukankusi ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika duhereye muri sudani y'epfo leta zunze ubumwe za amerika imenyesha ko itewe amakenga n'uburyo ibiganiro by'umwumvikano biriko biragenda muri sudani y'epfo amerika ivuga ko perezida salva kiir n'uwo batavuga rumwe rick mashar batariko barerekana ubutware bukwiye kugira haboneke amahoro n'intwaro ibereye mu gihugu cya sudani y'epfo mu itangazo ryashikirijwe na sarah sanders umuvugizi w'ibiro vya perezida donald trump amerika ivuga iti turacafise amakenga y'uko bashobora kutumvikana ngo bapfundike amasezerano y'amahoro agana ku nzira y'intwaro nziza mu mwanya ukwiriye sudani y'epfo ni igihugu cyiyonkoye ku gihugu cya sudani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu icyo gihugu igishasha cyadutsemwo intambara kubera ukutumvikana mu buryo bwo gusangira ubutegetsi kwabaye hagati ya perezida kir n'uwahoze ari cegera ciwe mashar impande zibiri z'abo bategetsi zahuye ku mugwa mukuru wa Khartoum mu ndwi iheze kugira bapfundike amasezerano y'amahoro yamara ntibyakunze ko bumvikana uburyo busangira ubutegetsi bw'igihugu handi naho abajejwe gutabara imbabare muri esipanye mu iburaya baratabaye ingenzi zishika amajana umunani zariko zigerageza kujabuka uruzi mediterane ngo zinjire mu bihugu vya buraya mu minsi ibiri iheze abapolisi bacungera imbibe z'igihugu cya esipanye barokoye abantu mu bwato bwari bwuzuye aho bwari bugeze ku nzuzi za gilbratar na arborana ako karere niko kegereye cyane inkombe z'inzuzi ziri hagati ya afurika n'igihugu cya esipanye ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe uruja n'uruza rw'abantu ku isi rumenyesha ko abantu barenga ibihumbi cumi n'umunani bamaze gushika muri esipanye bava mu buraruko bwa afurika muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani honyine igihugu cya esipanye gisigaye cyarasimbuye igihugu cy'ubutaliyano cyo cyari gisigaye cyararengewe mu kwakira ingenzi ziva muri afurika esipanye ubu niyo yakira abava muri siriya muri afghanistan n'ahandi baza bahunga intambara ubukene hamwe no gushaka ubuzima bwiza mu bihugu vya buraya radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya muri siriya ku munsi wa gatandatu israel yarahungishije abagiraneza amajana ane na mirongo ibiri na babiri b'umugwi witwa white helmet n'imiryango yabo ibakura mu karere kasinzikajwe n'intambara muri siriya batwawe mu gihugu cya yorodaniya mu miduga yunguruza abantu yari iherekejwe n'igipolisi cya israel giherekejwe n'imiduga y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu igisirikare cya israel cyasiguye ko abo ari abasivire congera candika ku rubuga rwaco rwa twitter giti bahungishijwe mu maguru masha bakugwa mu karere karimwo intambara mu buraruko bwa siriya kubera ubuzima bwabo bwari bugeramiwe igisirikare cyongera kivuga giti ihungishwa ry'abo banyesiriya bari bate- bari barataye ingo zabo biciye- baciye muri israel ni igikorwa cyo gufasha kitari cya misi yose white hamilton ni umugwi w'abanyagihugu b'abanyesiriya bihaye igikorwa cyo gutabara abasivile bagwa mu bitero byo mu kirere n'ibindi bigirwa muri icyo gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igisirikare cya israel kivuga kandi ko i- igikorwa bakoze bagisabwe n'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kanada n'ibihugu vya buraya amakuru y'ijwi ry'amerika arabandanya tugane muri iran nyamugigima yo ku rugero rwa gatanu n'ibice icenda yaraye ibica- ibice biracika mu ntara ya kermansha mu burengero bwa iran abajejwe gutabara imbabare bavuga ko iyo nyamugigima yakomerekeje abantu bashika ku ijana na mirongo itanu ejo ku munsi wa mungu mu karere kari hafi y'umupaka w'igihugu ca iran na iraq piro osain kolivanda umuyobozi mukuru ajejwe ibiro byo gutabara imbabare yabwiye shene ya televiziyo ya leta ya iran yuko hakomeretse abantu ijana na mirongo ine na batandatu kandi ko muri bo mirongo ibiri n'umwe byabaye ngombwa ko batwagwa ku bitaro ntiyavuze niba harabaye abasinzika- abahasize ubuzima
urakoze oriane inshuti rero hayo n'amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo mugejweho na radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu amakuru y'ijwi ry'amerika tuyakomereze mu karere duhereye mu burundi ubutegetsi bw'intara ya ruyigi buraburira abantu bose baba imbarutso y'imiriro ya nyakanga cyangwa se bakarangara ntibajye kuzimya iyo miriro aho yaba yadutse buramatari w'intara ya ruyigi amenyesha utazajya kuzimya umuriro aho wadutse ko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu fideli d'antoine nsabimana naho gushika ubu atamiriro ya nyakanga irashobora kurandagata imisozi n'amashamba mu ntara ya ruyigi abanyagihugu basabwa gukinga kugira ngo bazitire bataronegwa mu mwaka uheze komine ya nyabitsinda yari yabaye iya mbere mu gukinga imiriro ya nyakanga kandi n'ubu abanyagihugu baba muri iyo komine baremeza ko biteguye guhangana n'iyo miriro sipesiyoze benda hafi ajeje umutumba wa nyagahanda ku bijyanye n'umuriro wa nyakanga twe twatoye akambere mu gukingira ibidukikije mu mwaka uhetse ndibaza yuko n'ubu kwirigenda tuzogerageza tugakingira ibidukikije mu kwitaba kamo dusidukana n'iyonka mu kuzimya iyo umuriro tuzoba twumvise wadutse ikindi twiyemeje ni uko tugiye gukomeza amanama tuyagwiza menshi ya komite ijejwe umutekano kugira ngo ducungere Higi- twicungire hirya no hino mu bijyanye ni- n'ibi by'umuriro wa nyakanga na cyane cyane urabona ko icirigeze imiriro ikunda kwaduka Eliya Bashingwa buramatari w'intara ya Ruyigi aravuga imigwi y'abantu baza ku isonga kuba imbarutso y'umuriro wa Nyakanga twaratohoje muri iyo myaka iheze abahaturira bari aborozi b'inka ngo barondera ubwatsi bw'inka zorisha Ubu naho hiyongeye ko abaca amakara hagati yaho nyumba komi arazi uca amakara uwo ari we. mugabo ntiyahejeje ngo ategure ategekanye ko yokinga ntihagire umuriro waduka ahantu bariko baraca amakara nyumba kumi kuri umutumba menya abariko baraca amakara baribo umunsi umuriro uzokwaduka nibo tuzosongako bamwe mu banyagihugu bagiriza umugwi w'abantu bize n'abadandaza ko iyo hageze kuzimya umuriro bo bigira sinda bibazwa hakagenda kuzimya abanyagihugu banciyaho Celestin Mitabavuma ni umunyagihugu wo muri komine ya Nyabitsinda iyo umuriro wadutse hagezeho tuvyura bene gihugu hagenda bene gihugu batoya mugabo abo bari imbere nkabigisha n'abandi bakora ubuzi butandukanye batari mu ntwaro bagasigara baraseka ukamenga ni ikintu Eh, ako rero nako twasaba ko habaye ikibazo nk'ico uko bene gihugu batoya ba- ba- bavyutse n'abo bandi ko bodufata mu mugongo tukajana twese ivyo navyo vyotunezera turi kumwe abo bafungisioneri ntibambara ibirato nk'ivyo twambaye tukagenda twese kurwanya urwo rugamba rwo kuzimya umuriro kuri abo bose birengagiza kuja kuzimya umuriro aho wadutse buramatari w'intara ya ruyigi bashingwa eliya agira ati muntu umuriro waduka baguhamagara ati ngo tuze kuzimya ibara riradutse ukishinga kugonekera nta wundi mwansi uzobuze ingene waturiwe hari akantu nk'umupolisi wewe haduka ikintu gitera umutekano muke bamuhamagara akarinda kugonekera ntiwabyutse kuja ku- kuzimya umuriro tugufata yuko uri komplice hanyuma amategeko akore ntihagire uburenganywa hanyuma uwakoze icaha agahanirwa niba ari complicite niba ni- niba ari we wagize refraction canke wagizemwo uruhara uhanwe n'amategeko kuko ivyo vyose birategekanijwe mu mategeko umuriro wa nyakanga ukunze kwibonekeza mu bihe by'ici aho ukunda kurandagata umusozi wa mpungwe uhanamiye igisagara ca ruyigi n'intara kama ya kumoso ahandi uwo muriro ukunda gukarira ni mu ruhongore kama rwa ruvubu ku ruhande rwa komine ya butezi iri mu ntara kama ya buyogoma mu ruyigi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika turacyari mu burundi igipolisi cyafashe imiti nyinshi yibwe igizwe ahanini n'ivura indwara ya malariya ku mutanga mu gisagara cya bujumbura pierre nkurikiye uvugira minisiteri y'umutekano yemeza ko iyo miti yibwe mu bubiko muri karitsiye asiatike n'abantu babanje guha ibiyobyabwenge abazamu abantu batanu bashinjwa ubwo bujura bari mu maboko ya polisi inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu uri bujumbura raymond nzimana karato ijana na cumi n'abiri y'umuti kinine uvura malariya burasiteri twa kinine nyene cika kuri mirongo ibiri n'icenda amaduzeni cumi n'ane ya kinine Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano yemeza ko iyo miti yafatiwe mu nzu y'igorofa iri kwirubakwa muri quartier Mutangaside kandi mu gisagara ca Bujumbura ku mugoroba wo ku wa gatandatu kiretse iyo miti igipolisi carafashe n'imodoka yari ije kuyipakira iyikura muri ico kibanza hoza naho akibandanya uyavugira ubwo bushikiranganji yemeza ko iyo miti yibwe mu bubiko bwa Abacus Pharma mu ijoro ryo ku wa gatatu muri quartier Asiatique zone Rohero komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ububiko bw'imiti bita abakisi faruma buri hariya muri aziyatike ni muri rohero nyene Eh, ariho hero hibwe iyo miti ubwo busuma rero bwabaye mu ijoro ryo ku wa gatatu w'indwi nyene ni ibintu vy'imiti vyinshi cane kandi bifise n'agaciro k'amamiliyoni n'amamiliyoni murabona ko ari imodoka yuzuye biboneka ko vyakozwe n'abantu benshi kandi baza banamaze ku- kubavuga bamwe bamwe bakaba rero bagiye kuronderwa kugira ngo eze bazoshe bakore- bakorerwa dosiye bashikirizwe ubutungane abazamu b'ubwo bubiko bari ku kazi muri iryo joro bari mu minwe y'igipolisi bemeza ko batazi ingene bashitse mu gasho Lionel Uwimana umwe muri abo avuga ko kugira bibwe bahawe icayi n'umuntu yahora aza kubaraba baca barata ubwenge nkihagurutse kuko icyayi jesi nakimaze naragisize ngaho ca ndagenda ngo giye kwishanja kuduga porutaye numva biransi gutambuka intambwe numva biransi ca ndavuga ati uyu wewe yasigaye arakinywa wewe arapfiriye hanze ca ndagaruka ndamubaza nti umeze neza ngo yego nta bizunguzungu wumva ngo ya burya ndamukweze gutya ndamwinjiza indani kubera nari maze kubyikeka navuga ati aha turatewe nagiye mbona umuntu ahagwa nk'umuntu yari ayoborewe erudipe yose jewe nagiye gusubira gutora ubwenge ndi ngaha mu gasho igipolisi co kivuga ko amatohoza abandanya no kuri abo bazamu babiri kugira harabwe ko ataruhara bafise muri ubwo busuma petero nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe aremeza ko ubusuma nk'ubwo bwibonekeza mu gihugu agasaba abatunze ibintu vy'abandi kurikanura kugira ntibagwe mu mitego y'abasuma muri ino minsi biribonekeza yuko abagizi ba nabi bakoresha ibiyovyabwenge basubiye kwi- kwiyadukiza aho baza bagahendahenda umunyezamu acunze ibintu bakamuhereza ifanta bakamuhereza umukate hari n'abatanga imihwi yabijya agacata ubwenge bagashaka mwibana abantu bose bazi ko bacunze eh, ibintu vy'abandi aha turiko tuvuga eh, izo nzu zo kudandarizamo turiko tuvuga amabanki komeze kurikanura kugira ngo eh, abo babisha eh, bakore akazi ko ko kuza bariba abandi batuzwe kiretse abazamu b'ubwo bubiko babiri bari mu minwe y'igipolisi kubera ubwo busuma uwundi yafashwe n'igipolisi ni umunyezamu w'inzu iri ku mutanga yafatiwemwo iyo miti n'abandi bagabo bane bafashwe bazanye umuduga wo gupakira iyo miti yari yibwe mu gipolisi bamenyesha ko amatoza akibandanya kugira yamenyekane abantu bose bafise uruhara muri ubwo busuma maze bashirwe imbere y'ubutungane i bujumbura remunzi imana ijwi rya amerika
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
dukomereze noneho mu rwanda aho ingo zisaga magana atatu zo mu karere ka rutsiro zafashwaga n'umushinga usaid twiyubake wa caritas rwanda zacukijwe bamwe mu bafashwaga bavuga ko bacukijwe nta kintu barageraho gifatika ibindi claude ganza munyamagana yaduteguriye iyi nkuru irambuye ingo magana atatu mirongo itanu n'umunani zo mu mirenge ya ruhango na nyabirasi mu karere ka rutsiro mu zari zimaze imyaka isaga ibiri zitabwaho na caritas rwanda binyuze mu mushinga usaid twiyubake nizo zacukijwe n'ingo zahuguriwe kwiteza imbere gutegura indyo yuzuye no kwita ku isuku bamwe mu bagenerwabikorwa barishimira ko byatumye bakanguka ndetse batangira kwizigamira mu matsinda y'ibimina bahereye ku mafaranga make ku buryo ubu babona hari intambwe bateye uko nari meze mbere y'icyo gihe nyine ubuno ikintu kiri kundeza imbere ni uko nzi gucuruza mfata ibintu ngacuruza abana bakarya neza ngahinga imboga nyine bakarya nta kibazo hari uko biri hari aho byangize mbere ntabwo nari ngira amafaranga ku buryo uwo mbaza ni igihe cy'ijana ariko buri gihe kijya kigera kwamaza n'ibihumbi bitanu ngaba nabikwereka bitewe n'uko ndi kuyaguza ndi kuyafata mutsina ngayungukira za nyungu zikamfasha kurera abana turakoteza tukagurizanya iyo umuntu ashatse gutanga mituweli aragenda bakam bakamuguza bagahana igihe cyo kwishyura akishyura nta kibazo ubukene hari igihe yenda bushobora kongera bukaza ariko ubu ngubu ndi kubona umuryango wari umeze neza da umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyabirasi bwana mpirwa migabo avuga ko umushinga w'usaid twiyubakiwe wabafashije gukangurira abaturage guhinga uturima tw'igikoni dufasha ingo kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana benshi bari bazi ko kuzigama ari ugushyira hahandi mu kibuga ifaranga rimwe rya rimwe wabona rya jana ngo ntacyo ry'umumare kuko rya jana ribaye rijyanye nawe ejo harice ryamari kuza muri wa mushinga n'ubu aho mwagera hari uturima tw'igikoni twi twaba ku kagari haba ku mudugudu ahenshi turahari twatumiwe dufitegereje kandi rero mwabonye ayo mahirwe yo kubona ayo mahugurwa benshi bazi ko gukora muvana rya somo mwakoreye hahandi mwigira mujyane namwe wanyu kuri buri rugo wa muturage muturanye ubwo muri ayo masomo mwabonye nawe mumwigishe gukora hamwe ku rundi ruhande ariko hari abandi bacukijwe basanga igihe kitari cyakageze cyo kubacutsa kuko basanga batarafashijwe kwifasha mu buryo bufatika babishingira ku kuba icyiciro barimo bataratangira gufashwa n'ubu ntawe urabasha gutera intambwe imwimurira mu gikurikiyeho nyine baducukije ariko nyine harimo abakiri mu buzima bubi kubera ko nyine batwandikiye ngo turacuka ntabwo tuzi ko tuzacuka ariko nyine twumvaga twahora mu mushinga gukomeza ukadufasha kugira ngo twiteze imbere nk'abagenerwabikorwa nta kintu twabonye twifuza ko baduha ifaranga ubona abantu bose baranga bazi ko ari ikintu cyo bari buduhe nta kintu bigeze baduha ntacyo nta kintu baduha ikintu badufashije ni imyenda y'abanyeshuri amakaramu n'ibikapu n'amakayi nta kindi kintu baduhaye nta faranga bigeze baduhereza kugira ngo twiteze imbere ariko tukaba twifuza ngo wenda baduhaye amafaranga yo mu bihugu ubu ngubu mfite ibihumbi mirongo itanu nacuruza ngongera nyine nkazagura ngingana ngagira ute ngiteze imbere abana banjye bakabona amata umukozi wa Caritas Rwanda mu mushinga USAID twiyubake bwana Jambere Lauriyani nawe yemera ko ubufasha batanze butavana umuturage mu cyiciro kimwe cy'ubudehe ngo bumushyire mu kindi ariko ahamya ko hari intambwe bateye mu buryo bwo kwiteza imbere nyuma y'imyaka ibiri hakozwe amasesengura agera kuri ane agaragaza ko zimwe mu ngo mbese zateye intambwe nizo zacutse rero kano kanya muri rutsiro dufite ingo magana atatu mirongo itanu n'umunani wenda aho ngaho ntabwo ko kuko icyiciro gisaba amayindikateri mbese tuta menshi ariko dukoraho icyo navuga ni uko gucuka mu mushinga twiyubakiye ni igihe rwa rugo rwashoboye gushyira mu bikorwa byibuze inama amahugurwa n'ubwunganizi butandukanye mu buryo ibyari byateganyijwe gushyirwa mu bikorwa rwa rugo tumaze gusuzuma tugasanga rugeze hejuru y'umunani ku icumi niho tuvuga ngo rwacutse umushinga w'usaid twiyubaka uvuga ko ingo ibihumbi makumyabiri zabonye serivisi z'ubukungu zijyanye no kuzigama no kugurizanya mu turere twa ngororero rutsiro na gicumbi nk'imbaraga zikoreshwa mu gufasha imiryango ikennye guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi iviramo abana kuwingira ikigo cy'igihugu cy'imbonezamikurire y'abana kigaragaza ko abana bari hejuru ya mirongo itatu na barindwi ku ijana mu rwanda bafite ibibazo byo kugwingira icyenda ku ijana muri aba bana bafite ibiro bitajyanye n'imyaka yabo naho batatu ku ijana bo bafite ikibazo cy'inzara ubushakashatsi kandi bwakozwe bwerekana ko mirongo irindwi n'umunani ku ijana by'abagore bonsa abana bari hagati y'amezi cumi n'abiri na makumyabiri n'atatu bafata indyo ituzuye iki kigo kandi kivuga ko ubushakashatsi cyakoze bugaragaza ko mu bana bavuka mu rwanda cumi na batandatu ku ijana muri bo baba baragwingiye ni mu gihe makumyabiri n'umwe ku ijana by'abana bavuka mu miryango ikize cyangwa yishoboye nabo bafite ikibazo cyo kugwingira claude ganza munyamagana irutsiro mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino duhere mu rwanda muri kumwe na jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru imikino yo guhatanira igikombe cy'amahoro mu rwanda igeze muri kimwe cya kane kirangiza mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino ibanza y'iki cyiciro kuwa gatanu ikipe ya sunrise yatsinze bugesera ibitego bibiri ku busa ku kibuga cy'inyagatare mu ntara y'iburasirazuba kuri stade huye i butare mu ntara y'amajyepfo ikipe ya mukura victory sport yatsinze amagaju igitego kimwe ku busa uwo munsi kandi ikipe ya polisi fc yanganyije na apr fc ubusa ku busa kuri stade ku kicukiro ejo ndi kwa gatandatu habaye umukino umwe ubera kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya rayon sport yatsinze marine fc igitego kimwe ku busa imikino yo kwishyura iratangira uyu munsi kuwa mbere ikipe ya bugesera fc irahura na sunrise ku kibuga cy'inyamata naho amagaju fc ihure na mukura victory sport inyamagabe ejo kuwa kabiri rayon sport izahura na marine fc kuri stade ya kigali nyamirambo umukino uzaba usigaye uteganyijwe kuwa kane w'iki cyumweru hagati ya apr fc na polisi fc muri kimwe cya kabiri kirangiza ikipe izarokoka hagati ya sunrise na bugesera fc izahura n'izatsinda hagati y'amagaju fc na mukura victory sport hanyuma ikipe izasezerera indi hagati ya rayon sport na marine fc izacakirane n'ikipe izakuramo indi hagati ya apr fc na polisi fc tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare hasigaye iminsi cumi n'ibiri gusa ngo mu rwanda hongere hatangire rya siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu ry'u rwanda ejo ndi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru habaye amasiganwa agamije gutegura by'umwihariko iyi turu ry'u rwanda umuhanda wa musanze karongi niwo wakoreshejwe kuwa gatandatu ubwo abasore cumi na batandatu bahatanye bikarangira jean bosco nsengimana ariwe uje ku isonga ejo ku cyumweru basiganwe mu muhanda wa karongi rubavu hanyuma didier munyaneza yegukana umwanya wa mbere wa kabiri aba jean bosco nsengimana patrick byukusenge aza ari uwa gatatu tunyarukiye mu mukino w'intoki wa voleboro mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino ya karedas uhuza amakipe yarangije mu myanya ine ya mbere muri shampiyona kuwa gatandatu buri kipe yagiye ihura n'indi hanyuma bareba amakipe abiri ya mbere mu manota yahuriye kuri finale ejo ku cyumweru mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo hari haserutse gisagara volleyball club ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu rwanda ariyo reg volleyball club ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo utb ndetse na apel volleyball club mu bagore amakipe ane yahuriye muri karedas ni rwanda revenue authority apel volleyball club ruhango volleyball club na kigali volleyball club kavese nyuma y'imikino yo kuwa gatandatu amakipe abiri ya mbere yatsindiye itike y'umukino wa nyuma nyuma ni gisagara volleyball club na reg volleyball club mu bagabo hakaba rwanda revenue authority na apel volleyball club ku ruhande rw'amakipe y'abagore ejo ku cyumweru kuri finali y'abagore ikipe ya apel volleyball club yatsinze rwanda revenue authority amaseti atatu kuri abiri alexi nkuranga umutoza wa apel volleyball club avuga ko abakinnyi be bakina bafite ubushake ari nabyo bituma barimo gutsinda amakipe bahanganye baheruka gutsinda muri rutsindura batsinze ejo bundi muri eliminatwari ejo twatsinze amakipe yose tuba ba mbere twababwiye ko ni gute ikipe mwatsinze mutayisubira n'ubundi bakavuga ati rwose turabikora koci rwose turashimisha abafana turashimisha abakunzi ba peri muri rusange iyi ntsinzi ya apel volleyball club yabaye nko kwihimura kuko rwanda revenue authority nayo yari yayitwaye igikombe cya shampiyona mu makipe y'abagabo ikipe yegukanye irushanwa rya karedas ni gisagara volleyball club yatsinze reg volleyball club amaseti atatu kuri abiri fidele nyirimana umutoza wa gisagara volleyball club yatubwiye ibanga yakoresheje ngo ashobore kwigobotora reg volleyball club mu iseti ya gatanu y'ingorabahizi bakunze kwita seul ni konsantarasiyo gusa yenda bagenda seul ikinwa n'abantu bakuru ni abantu bakuru ni ukwirinda gukora amakosa ya hato na hato reg wabonaga yanze kurekura nawe mwe mugendane nayo badusiga inota tuyibasiga mukomeze muhatirize byanze bikunze birarangira tubafasha cyangwa tubatsinze nicyo kibaye rero ko dukomeje umutsi bo babona ko bibanye byinshi mu bitego bya nyuma niho muri manajimenti ibayemo nta kintu tukababwira ko iyi kipe ya gisagara volleyball club ari nayo yari yatwaye igikombe cya shampiyona ya volleyball uyu mwaka yari claude munyandinda i kigali urakoze jean claude mugenzi wacu evariste nzikobanyanka nawe habahe amakuru ya siporo n'imikino mu burundi kuri uwimana habaye urukino rwo kwishyura hagati y'imigwi serukirabihugu y'uburundi na zambiya y'abasore batarenze imyaka mirongo ibiri urwo rukino rwabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru urukundo cyo kumwumva mu ntara ngozi ni rumwe mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo kuzoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe cya afurika cyo mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda urwo rukino rwaranzwemwo ishaka ryinshi ku ruhande rw'abakinnyi b'intama mu rugamba rwarangiye batsinze ciporoporo wo muri zambiya ibitsindo bitatu ku busa iby'abakunzi b'umupira w'amaguru batari biteze kuko mu rukino rwa mbere rwabereye mu mpera z'indwi iheze irusaka muri zambiya intamba zari zatsinzwe kimwe ku busa gutyo abasore bamenyerezwa na josele bifubusa bakaba baraye baronse uburenganzira bwo kuzoja mu nkino za nyuma zizobera mu gihugu ca niger mu mwaka uza wa 2019 intamba mu rugamba zakuye mu ihiganwa umugwi wa zambiya wari usanzwe usanganye igikombe co mu mwaka wa 2016 intamba mu rugamba z'abatarenze imyaka mirongo ibiri zaheruka kuja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe ca afurika mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane mu gihugu ca nigeria mu mupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'imigwi y'intara y'abasore batarenze imyaka cumi n'itanu yaratanguye mu mpera z'indwi twaraye turangije kuri uwa gatandatu umugwi wa muyinga watsinze uwa ngozi bibiri kuri kimwe umugwi wa cibitoke watsinze uw'intara ya bujumbura bibiri ku busa umugwi w'intara ya makamba watsinze umurwi w'intara ya bururi bine ku busa umugwi wa bubanza watsinze umurwi wa meri ya bujumbura igitsindo kimwe ku busa umugwi wa kayanza watsinze umurwi wa kirundo bitatu kuri kimwe rumonge utsinda rutana bitatu ku busa umugwi wa gitega nawo utsinda umurwi wa cankuzo bibiri ku busa ihiganwa ry'igikombe c'umukuru w'igihugu muri volleyball naho ryari rigeze mu ca kabiri kirangiza mu mpera z'indwi twaraye turangije ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha zine z'umusase gender light club watsinze new colombe iseti zitatu ku busa igihe cy'isaha zitanu n'igice naho muzinga watsinze rezase iseti zitatu ku busa nyene kuri umwana naho hatanye mu mitwe imigwi y'abasore n'abagabo igihe cy'isaha zine hatanye mu mitwe amikari na bujumbura uwezo wa ndani amikari watsinze bujumbura uwezo wa ndani iseti zitatu kuri imwe igihe cy'isaha zitanu n'igice naho hatanye mu mitwe imigwi ya rukinzo na muzinga rukinzo watsinze muzinga iseti zitatu kuri imwe ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru umugwi ugitahukanye uca userukira igihugu mu higanwa ry'igikombe mpuzamashyirahamwe ca kafe ariko ku ruhande rwa volleyball na basketball imigwi itwaye igikombe ntayiheza ngo igende umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya volleyball mu burundi david bigirimana akavuga ko ari icyizere ko mu myaka iri imbere imigwi ya volleyball izotwara igikombe cy'umukuru w'igihugu ishobora kuzoja mu mahiganwa ya afurika izi nkino turiko turasa nuko uh, turafi gusozera uh, twazitanguye uh, mu ntango za kuno kwezi hanyuma harabaye ama eliminatoire aho haje ama ekipe ashaka kubisha cumi n'icyenda mu bahungu n'atandatu mu bakobwa hanyuma faze eliminatoire yarabaye iyo twahitamo ko ari nka wikende de finale haca hasigara ama ekipe munani munani mu bahungu na munani mu bakobwa hanyuma rero ubu naho tugeze mu gice cya cya nyuma demi finale muri volleyball ngira ngo si kumwe no muri football mugabo nk'ubu y'izuba ya mbere turashobora gufata tuti yoserukira nk'igihugu mu mahiganwa ya muri kano karere mugabo mu isanzwe muri volley izo iza mbere ziserukira igihugu mu ma club champion inkino za volley coupe du president yoyo ni niyo bwa mbere tuyigize uno mwaka mbwa dufise umugambi uko buri mwaka tuzoba twama tuyigira mbabe inkino za volley zo zama zibaho ku mwaka utashe
mu nkino za nyuma zo muri nondwi twatanguye ku ruhande rw'abigeme muzinga uzotana mu mitwe na gender light club ku ruhande rw'abagabo naho rukinzo ukazotana mu mitwe na amicale bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije nkabashimiye ababigizemo uruhare bose uwadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni fasire gebeho nshimiye n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma amakuru mwagejwe na oriyani itanga ishaka kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mwakoze mwese rero guhitamo kumva radiyo yanyu ijwi rya amerika mukomeze mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.